Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye butandukana ikaze muri aya makuru turahera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyizi Bigirimana
mwaramutse tomasi turahera kuyavugwa ku karere k'ibiyaga binini vya afurika perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi yavuze ejo ku munsi wa kabiri k'umuhari w'abaroberi mema makumi mirongo ibiri na gatatu utaravana abagwanyi bawo bose mu bice wifatiye biri mu buseruko bw'ico gihugu wagiriza guhuma amaso akarere akarere wemereye gukurayo abasirikare bawo bose ibi yabivugiye mu nama mpuzamakungu i Davos mu busuwise ejo ku munsi wa kabiri abategetsi bo mu karere ka afurika y'ubuseruko barafunditse amasezerano mu kwezi kw'icumi na kumwe yasaba uwo muhari kuva mu bice uherutse gufata hatarenze itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa mbere ibi biri mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze guhekura abatari bake hamwe n'abashika ibihumbi amajana ane na mirongo itanu bateshejwe ingo zabo izi ntambara zarateye kandi icuka kibi mu vya kidiporomasiya hagati ya kongo n'igihugu kibanyi c'u rwanda kubwa perezida Tshisekedi ma mirongo ibiri na gatatu iracari mu bice yafashe avuga ko uwo muhari werekana ko uri kurimuka ariko sivyo icyo bikora ngo ni ukuzungurukira aho uri bava aha bungururiza ahandi ariko bakaguma mu bisagara bafashe umuvugizi w'uwo muhari Lawrence Kanyaka we avuga ko ari leta ya Kongo nyabuna itariki irubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara kuko ibandanya guha ibigwanisho imihari igwanira muri ako karere Perezida Tshisekedi yarongeye kwagiriza u Rwanda gusasira iyo ntambara mu gufasha abo baroberi ibyagiriji bishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abahinga ba ONU ariko u Rwanda rurabihakana rwivuye inyuma muri Afurika kandi amashuri yarongeye kugurura ejo kuwa kabiri mu bisagara bibiri bikuru muri Malawi arivyo Lilongwe na Blantyre ni nyuma y'indwi zibiri ayo mashuri yugawe kubera ikiza cya korera ico kiza kimaze kwica abantu bababa amajana umunani abarenga ijana muri bo ni abana abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu nibo banduye uwo mugera leta ya malawi yarashyizeho ingingo zo gukinga zo gukinga ko korera irandagata ariko iragabisha ko izosubira kugara amashuri bibaye ngombwa malawi imaze imyaka hafi icumi igwana n'ico kiza ejo kuwa kabiri ikigega ca oni cita ku bana unicef cyaratanguye gutanga ibikoresho byo kurwanya ico kiza mu mashuri yo mu duce twa sinzikaye amakuru kuri afurika kandi umushikiranganji w'ubutunzi wa leta z'ubumwe za amerika janet yellen arafata urugendo muri iyi ndwi ku mugabane wa afurika ahera muri senegal abandanirize zambiya na afurika y'epfo ni urugendo rutumbereye kuganira ku kwagura imigenderanire mu byo guhanahana ibidandazwa gushinga imitahe hamwe no gushigikira ubutunzi bw'ibihugu vya afurika uru rugendo ruje inyuma y'aho perezida joe biden mu kwezi guheze yakiriye abakuru b'ibihugu vya afurika hano i washington yarabemereye ko we n'abashikiranganji biwe bagiye kugendera afurika muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu abategetsi bakuru mu bushikiranganji bw'ubutunzi bwa amerika bavuga ko intumbero y'uru rugendo ari uguhanahana ivyiyumviro n'abategetsi ba afurika abikorera utwabo abagwizatunga hamwe n'urwaruka mu ntumbero yo kuraba uko amerika yofasha mu iterambere rya afurika uru rugendo rwa yelen muri afurika ruhuriranye n'ubwo umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu fmi kristalina georgieva azogira muri zambiya mu ndwi iza rukurikiye kandi ubwo umushikiranganji w'ubushinwa w'imigenderanire Queen Gang aherukamwo muri Ethiopia, Angola, Benin, Gabon hamwe na Misiri. intambara muri Ukraine nayo umujenerali w'igisirikare ca Amerika Mark Mille hamwe na mugenzi we wa Ukraine barahuriye ejo kuwa kabiri mu ikambi ya gisirikare iri mu mpanuka bushira ubuseruko bwa Polonye bibaye ibiganiro vya mbere abo bategetsi mu vya gisirikare bagiraniye amaso mu yandi ni ikimenyetso cy'uko gukorera hamwe mu guhangana n'uburusiya kurushiriza gutera intambuko inyuma y'amezi cumi na kumwe iyo ntambara imaze umugaba w'ingabo zose za amerika generale mire hamwe n'umugenerale wa ukraine valeri zaruzinyi baraganiriye amasaha abiri mu kibanza cyagizwe ibanga hafi y'urubibe ukraine ihana na polonye abo bategetsi babiri ba gisirikare ntibari bwigere bahura ariko barakunda kuvugana kuva uburusiya butanguye kwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri uyu mubonano uje mu gihe leta z'ubumwe za amerika n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi bibandanya kurungika mu gihugu cya Ukraine ibigwanisho bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari byo kurwanya indege z'uburusiya zibandanya zicucagira ibisasu mu kirere general mire hamwe n'abandi bategetsi ba gisirikare b'ibihugu bicuditse barahurira i buruseli mu Bubiligi kuri uyu munsi wa gatatu ndetse n'ejo ku munsi wa kane ni kugira bongere barabire hamwe imikenyuro mishasha
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi abaturage bo mu ntara zitandukanye bafite impungenge ko inzara ishobora gutera guramo iyo myumbati cyangwa amateke ufite nk'abana udafite bitanu ni wose umengereka yuko ibyo bintu ariyo saa sita biba biheze akajyama kubera ibituma birazinga urebye no ku muryango niyo uri umuntu umwe biragora yewe ndi umwe mu nzu ariko ku munsi ngo ibihumbi bitatu ndi uyu umwe kandi naho nyine simpaga ibyo bihumbi bitatu ni kagafu nishobora kuboga gusa utuvuta waki agatunguru ni
aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya cibitoke mu burundi naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare witwa twirwaneho barwaniye bikomeye mu gace ka bijombo muri kivu y'epfo ejo mu gitondo amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare witwa twirwaneho mu ijoro ryo kuwa mbere barwaniye mu bijombo mu ntara ya kivu y'epfo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira yaduteguriye inkuru irambuye kuri uyu wa kabiri muri bimwe mu bice bya grupoma bijombo iri mu birometero mirongo itanu n'umujyi wa uvira hazindukiye imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cya Kongo n'abagwanyi batwigwaneho bagizwe n'insorensore z'abanyamurenge shefu Gwigina Gwizihigwa ni umuyobozi w'agateganyo wa grupoma ya Bijombo avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko imyinshi mu mihana abereye umuyobozi yasawe n'abasirikare ba leta aya makuru y'iyi migwano ndetse n'iyi mihana yasahuwe yemezwa kandi na Pasiteri Nteziryayo wavuganye n'ijwi rya Amerika ari ku irango
hanze turangiza abasoda batwanditse barirutse batabaya babo hajya aho kurwana n'abarasa barazamuka baja mu muhana wo kwirango ry'abasama bararirasa barahapora barasahinga izo ndamenye n'abantu neza bapfuye nizo ndamenye twari twakurikira n'abaturage mu turanda aho bahungiye ngo bahave baja kwirango ry'abakwakuzi nabo barahapora barahahata baharasa n'inka ico ndamenye naho nuko abantu nabo bari bahungiye mu tubande nabo bariko bakurikira mu tubande barahava baja kwa shefu rusamirwa ku murambi wa nyagwango nabo barahapora ngo bahazi basa barakuka baja kwinyatira kirango ubu tuba tuvugana mudakoze mvuga kuri nyakirango mu baturage twavugishije umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Mark Longo atubwira yuko nawe nta makuru ahagije aramenya kuri iyi migwano bitewe n'uko aho imigwano iri kubera muri Groupement Bijombo nimero zaho za telefone zitari kunyuramo ariko yadusezeranyije yuko namenya amakuru aza kuyatubwira gusa umuvugizi wungirije wa twigwaneho ngarukiye Felix avugana n'ijwi rya Amerika ari muri Groupement Bijombo yemeje yuko bazindutse mu migwano n'ingabo za FARDC amakuru ni ukuri bateze abantu bacu bari berekeje za gahunda buriya bagwa muri yambushe bigwanaho kuko nta kundi bari kubigenza intambara yabereye hehe intambara yabereye hagati ya ya umugeti na kagogo aho bita mu kanyaga mbese mubona byaturutse kuki intambara y'uyu munsi intambara y'uyu munsi yaturutse ku bantu bacu nagusobanuriye bari bamwo batambuka bigendera mu gahunda bahita bagwa muri yambushe yabo bavuye kuri mugeti berekeza mu bijombo buriya nta kundi twari abantu bacu bari kubigenza okay barabasana nta kibazo bahita barasa kabisa barabasana Kelvin Bwija ni umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile zo muri Uvira mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri yavuze yuko abantu baguye muri iyo migwano bataramenyekana ariko abaturage muri za lokalite ya Muramvya Mugeti ndetse na Kagogo bahunze iyo migwano andi makuru dukesha amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Uvira avuga yuko intandaro y'iyo migwano yaturutse ku ifungwa rya bamwe mu baturage batanu bo mu bijombo bafunzwe kuwa gatandatu na FARDC bashinjwa kuba bajya bagemurira ibifungwa Colonel Makanika umuyobozi wa twigwaneho iyi migwano yibutse muri bijombo mu gihe mu minembwe naho muri teritwari ya Fizi naho igisirikare cya FARDC kimaze iminsi kirebana y'ingwe n'abagwanyi ba twigwaneho Mbedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira ijwi rya amerika tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tuze mu burundi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye bavuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka ni inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na desire yatungimana ukorera i kigali mu rwanda bamwe mu banyagihugu muri komine ya musigati mu ntara ya bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo bagwiza ibipeme ko batuguma duhishira ino ni kuvuga abana baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twaba tukagura amajana atanu ubu kageze ku bihumbi bibiri ahubwo nibarabe batugarukire komine ya musigati inzara nitwe beti urarima twembu abana bahishiye twese twahishiye kubura ingabo bonke mba ngo iratsinze abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko kugura nk'iyo myumbati cyangwa amateke ufise nk'abana udafite bitanu ntiwose umengereka yuko ivyo bintu ariyo saa sita biba biheze akajama kubera ibisumwa biraziba urebye no ku muryango niyo uri umuntu umwe biragora yewe ndi umwe mu ariko ku munsi ngo ibihumbi bitatu nduwuye umwe kandi naho nyine sinaga bya bihumbi bitatu ni ka gafu nishobora kuboga gusa utuvuta wati agatunguru ni utwo gusa umuntu ashobora gufungura sinzukira rehokadiya w'imyaka mirongo irindwi wo mu ntara ya cibitoke avuga ko biteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cane hambere aho tukigira ngaha wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuye aho idunira ry'ibiharage ibigori ugakikinyura ukabura iyo ushyira ariko ubu nawe uzorima hegitari handwera icyo muzogenda wimbura intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu ni ihindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isi ndimwa nk'uko aba barimyi babivuga izuba ryinshi no kubura ibyo dubifumbiza iyo fumbire tukayibura twagera tukarima izuba rikaka bimaze kwaka rero nta muntu yimbura ibintu byose bica byuma urumva umurimyi ataguma yifumbereje kubera yarimye agataha akarimarima buramatari w'intara ya cibitoke wewe abona ko atari ubukene bw'imwimbu karame bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura ndetse agaheza mu isoko icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe wese yimbuye atakwihutira kujana mu isoko acara ati none muri ayo mezi nzoba ariko arafungura gute nzoga buri muryango gute nubwo uwo mutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabo na leta kwitwararika ibijyanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima byongeye basaba ko amakori yogabanuka ku bifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwabyo ntibakora amakori mu ibarabara kugira ngo n'umuntu iyo agiye kurangura twa tuntu twiwa tudandaze neza nta kori barinze ku mutaka genda arandaza uko watumye kuri rodepfo urugeze ku mirongo icyenda turushikanye umutagisi varuzana umuhereza ibihumbi icumi urumva biguye mu ijana urudandaza icupa amajana indwi narasiyo y'umwana ntayuronka ukorera rya barabara gusa kugara kubera ibiciro biguma biduka intara ya cibitoke na bubanza ziri mu zigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi na karindwi kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya rugombo na gihanga hamwe n'igice cya bubanza abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo abandi nabo baritaba imana icyo gihe byabaye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu bushinwa ku nshuro ya mbere kuva mu myaka ibarirwa muri mirongo itandatu ishize abaturage baragabanutse cyane mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu gihe umubare w'abana bavuka nawo wagabanutse birongera igitutu kuri leta igitutu cyo gukomeza kuzamura ubukungu kandi abafite imyaka yo gukora bagenda basaza n'ubushyamirane na leta zunze ubumwe za amerika bugenda bwiyongera ni inkuru y'ijwi rya amerika mu ijwi rya mugenzi wacu temisitokule mutijima ibyo bikubiye mu mibare y'ubushakashatsi bw'umwaka ushize yashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bw'ubushinwa kuri uyu wa kabiri ikigo cya leta y'ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko kugera mu mpera za bibiri na makumyabiri n'ibiri umubare w'abaturage wagabanutseho ibihumbi magana inani na mirongo itanu ugereranyije n'uko byari bihagaze igihe nk'icyo mu mwaka wari wabanje iyi mibare yafatiwe ku batuye ubushinwa nyirizina gusa hatabazwaho mu birwa bya Hong Kong na Macau kimwe n'abanyamahanga iyi mibare y'ubutegetsi igaragaza ko abana bavuka nabo bagabanutseho miliyoni imwe ugereranyije n'uko byari bihagaze mu mwaka wari wabanje ni mu gihe ubukungu bwifashe nabi hamwe n'ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hirya no hino mu gihugu ikigo gishinzwe ibarurishamibare cyatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri havutse abana miliyoni icyenda n'ibice mirongo itanu na bitandatu imfuzo zageze kuri miliyoni icumi n'ibice mirongo ine na kimwe muri uwo mwaka nubwo imibare ya leta yakomeje gutangazwa mbere y'umwaka ushize itagaragazaga igabanuka zimwe mu nzobere zizera ko abatuye iki gihugu bakomeje kugabanuka na mbereho imyaka mike ishize ni impinduka zikomeye mu gihugu cyigeze gushaka gukumira ubwiyongere bw'abaturage binyuze muri politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi byinshi mu bihugu bikize birimo guhangana n'uko byakemura ikibazo cy'abaturage bashoboye gukora bagenda basaza bishobora kudindiza ubwiyongere bw'ubukungu gusa zimwe mu nzobere zivuga ko izi mpinduka mu baturage zizagorana gucunga by'umwihariko mu gihugu nk'ubushinwa gifite ubukungu burimo kuzamuka bwana yifuziyane inzobere mu bijyanye n'inyigo z'abaturage kuri kaminuza ya wisconsin madison by'umwihariko akaba ahugukiwe n'imiterere y'abaturage b'ubushinwa avuga ko ubushinwa bushaje mbere y'uko bukira ntabwo byahise bisobanuka neza niba imibare y'abaturage b'ubushinwa yaragizweho ingaruka n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa wuhan mbere yo gukwira ku isi yose ubushinwa bwakomeje gushinjwa na zimwe mu mpuguke gutangaza imibare itari yo y'abahitanwa n'iyi virusi ahubwo bugatangaza ko abandi bishwe n'izindi ndwara nyamara nta bigereranyo by'umubare nyawo byashyizwe ahagaragara inzobere yifuziyane yavuze ko abaturage b'ubushinwa batangiye kugabanuka kuva mu myaka icyenda kugera ku icumi mbere y'igihe abategetsi b'icyo gihugu ndetse na loni bitegaga iki gihugu kimaze igihe gifatwa nk'igituwe kurusha ibindi ku isi ariko byitezwe ko mu gihe cya vuba ubuhinde buzagitambukaho niba ahubwo bitaranamaze kuba ubushinwa bwashatse kongera abaturage babwo kuva bwahagarika politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu kuva icyo gihe igihugu cyagerageje gushishikariza imiryango kubyara umwana wa kabiri cyangwa yewe n'uwa gatatu ariko ibyo nta gifatika byatanze ibyo bigaragaza imyifatire mu bice byinshi bya aziya y'uburasirazuba aho umubare w'abana bavuka wagabanutse cyane mu bushinwa ikiguzi cyo kurera abana gihenze mu mijyi gifatwa nk'impamvu y'uko udatanga umusaruro kw'iyo gahunda inzobere yi yavuze ko ashingiye ku bushakashatsi bwe bwite abaturage b'ubushinwa barimo bagabanuka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bigaragaza ko iki kibazo gifite uburemere busumbye kure uko abantu babitekerezaga uyu mushakashatsi agashimangira ko ubu ubushinwa bufite ikigero cy'uburumbuke kiri hasi cyane kurusha ahandi ku isi aho kigereranywa gusa n'ibihugu bya tayiwani na koreya y'epfo bivugwa ko ubushinwa bwaherukaga kugira igabanuka ry'abaturage mu gihe cy'impinduka mu by'inganda no guhuza ubutaka zazanywe n'uwari umukuru w'icyo gihugu mao zedong mu mpera z'imyaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu izo zateje inzara rusange yahitanye ababarirwa muri za miliyoni mirongo ikigo cya leta y'ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare cyavuze ko abaturage bari mu myaka yo gukora ni ukuvuga abafite hagati y'imyaka cumi n'itandatu na mirongo itanu n'icyenda bangana na miliyoni magana inani mirongo irindwi n'eshanu n'ibice mirongo itanu na bitandatu bingana na mirongo itandatu ku ijana by'abaturage bose b'igihugu ni mu gihe abafite kuva ku myaka mirongo itandatu n'itanu kuzamura bangana na miliyoni magana abiri n'icyenda n'ibice mirongo irindwi n'umunani bingana na cumi na kane n'ibice icyenda ku ijana by'abatuye icyo gihugu bose ikiyongera ku ngorane z'igabanuka ry'abaturage ubushinwa buragenda bwinjira mu ntambara y'ubukungu na leta zunze ubumwe za amerika ibyo bikaba byaratumye igihugu kibuza bimwe mu bigo by'ubucuruzi by'abashinwa kugera ku ikoranabuhanga rya amerika hatangwa impamvu z'umutekano w'igihugu n'ingorane mu ihiganwa riboneye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro amerikana ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo inzozi za marita Luther King Jr ntiturazigeraho ni umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ubivuga izi nzozi ni bwoko ki ikaze mu kiganiro amerikana marita Luther King Jr yari mu ntoki yavukiye mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu burasirazuba bw'amajyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda ku cyumweru rero yari kuba yujuje imyaka mirongo cyenda n'ine iyo aza kuba akiriho yarize aminuza amashuri ya filozofiya na teolojiya ise umubyara martin luther king senior yari pasitoro mukuru w'urusengero ebenezer baptist church ryo mu itorero ry'ababatisita n'umwe mu bantu b'imena baharaniraga uburenganzira bw'abirabura no guca ivanguramoko ryabakorerwaga king junior yakurikije umubyeyi we aza no kumusimbura ku buyobozi bw'urusengero rwe i atlanta yayoboye imyigaragambyo myinshi mu ituze mu mijyi itandukanye yakanguye igihugu cyose cya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo by'akarengane ubusumbane ivanguramoko no kudahabwa ubutabera imyigaragambyo myinshi yajyanaga n'urugomo polisi yakoreraga ababaga bayirimo nko kubahondagura n'ibibando kubamishagiraho amazi asohokana ingufu nyinshi mu mpombo kubarisha imbwa no kubafunga ku bwinshi king junior nawe byamubayeho kenshi itangazamakuru ryagize uruhare runini cyane kugira ngo bimenyekane nibyo bikorwa bya mbere na mbere by'abirabura ibitangazamakuru byose bikomeye by'umwihariko iby'abazungu byitayeho ku buryo budasanzwe muri iyo myigaragambyo yose ibiri yabaye indashyikirwa mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu guhera ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kabiri ubwo king yari afite imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko kugera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu ni ukuvuga umwaka wose n'ibyumweru bibiri king yayoboye imyigaragambyo y'abirabura yo kwanga kugendera muri bisi z'umujyi wa Montgomery umurwa mukuru wa leta ya Alabama ituranye n'iya Georgia abirabura bahisemo kujya bajya ku kazi cyangwa se n'ahandi aho ariho hose ku maguru aho gufata bisi byahombeje cyane sosiyete za bisi biza kubyara amategeko yaciye ivanguramoko mu mabisi n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi yatumye king atangira kumenyekana cyane muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no ku isi ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu king yayoboye imyigaragambyo yabaye akataraboneka mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu bari baturutse imihanda yose y'igihugu bateraniye mu murwa mukuru washington dc ku rubuga runini bita national mall ruri hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche ingoro y'inteko ishinga amategeko congress n'icyicaro gikuru cy'ijwi rya amerika nta koraniro rizwi ryari ryarigeze rihuza na rimwe abantu bangana gutyo mu gihugu cyose mbere yaho barimo n'abazungu benshi king yahavugiye ijambo ryinjiye mu mateka ryiswe i have a dream ni ukuvuga ngo mfite inzozi aragira ati mfite inzozi ko umunsi umwe abakomoka ku bahoze ari abacakara n'abakomoka ku bahoze batunze abacakara bazicara ku meza amwe y'ubuvandimwe mfite inzozi ko igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo ijwi ry'amerika ibikorwa by'abirabura na marita Luther King Jr byabyaye amavugurura yinjiye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika twavuga nk'itegeko ryitwa Civil Rights Act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane rica ivanguramoko n'ivangurabitsina mu kazi mu burezi bw'igihugu n'ahantu hose hahurira n'abantu benshi n'itegeko ryitwa Voting Rights Act ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu rivuga ko buri muturage wese wa leta zunze ubumwe za amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa kandi ko inzitizi zose zabijyamo zinyuranyije n'itegeko nshinga ibyo bikorwa kandi byatumye marita Luther King Jr abona igihembo nobel cy'amahoro mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane amadolari y'iki gihembo cye ibihumbi mirongo itanu na bine y'icyo gihe yose yayahaye muvoma iharanira uburenganzira bw'abirabura no kurwanya ivanguramoko ariko rero byamukururiye n'abanzi benshi bagerageje kumwica inshuro nyinshi baza kubigeraho ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani baramurashe yitaba imana yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko yonyine gusa ku cyumweru tariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kwa mbere ku isabukuru y'imyaka mirongo cyenda n'ine y'amavuko ya king junior perezida joe biden w'umugatorika yagiye kwifatanya n'abayoboke b'urusengero ebenezer rwa king si we mukuru w'igihugu wa mbere uri ku butegetsi wari ubasuye ba perezida jimmy Carter, george w bush bill clinton na barack obama bamubanjirijeyo mu gihe cyabo ariko umwihariko we ni uko we ari uwa mbere muri bo bose wabwirije mu rusengero rwa king ku meza ye kuri we inzozi za king ntizirajya mu bikorwa uko bikwiye perezida joe biden aragira ati kimwe mu byo yavuze urya munsi wo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu inzozi zo kubona buri muntu wese yishyira akizana inzozi zo kubona buri wese afite ubutabera kugeza n'ubu biracyari umukoro wacu wo kuzigira ukuri kuko tutarabigeraho inshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bihumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
It's MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari, ya ukweli Yeah.